Hii ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ine na zitatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Federic Nkundikije mu minsi ibiri ni ukuvuga ko mu munsi wa Mungu uzoba ari umunsi mukuru wa Noeli tuboneyeho akanya rero ko kubifuriza abarundi n'abanyarwanda aho bari hose umunsi mukuru mwiza wa Noeli
duteka umuceri n'ibiharage mu munsi mukuru tuwe tuwejeje nta bindi tuzogura akaji gusa k'amajana abiri mu munsi mukuru tuwe turawejeje tuzotoba mu isafuriya amatungo kiramwana igikombe umugenzi igikombe
abo ni bamwe eh, bari mu makambi impunzi ya Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ku minsi mikuru isanze impunzi mu buzima bugoye inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ukuntu abanyagihugu bo ku mutumba wa Buhororo muri komine Bubanza biteguriye iminsi mikuru ya Noeli n'ubunani turazigaruka ko kandi mu kanya gusa umuntu ahageze akomeye arashimira imana kare na kare ibintu bigihari twarategura agahene tuzoja ku munsi mukuru tugategura ugwagwa tugasohokana n'abana bakangurira agatenge gashasha izuba ryahitiye ryaka igihe kirekire hamwe n'ubukoko bwateye imirima ni zimwe mu mvu zizotuma abanyagihugu bo mu ku mutumba buhororo wa komine bubanza batazohimbaza neza umunsi mukuru wa noheli wimirije kuri uyu munsi wa mungu yamara abajejwe intwaro mu ntara ya bubanza bavuga ko biteguriye gucungera umutekano hamwe no gucungera ko atabadandaza bikika inyuma y'iminsi mikuru ngo baduze ibiciro ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza
gusa umuntu ahageze akomeye arashimira imana kare na kare ibintu bigihari twarategura agahene tuzoja ku munsi mukuru tugategura ugwagwa tugasohokana n'abana bakangurira agatenge gashasha abana bakabagurira akarato tugataha tunezerewe tukavuga ati noheri yabaye kweri aba ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba buhororo wa komine bubanza bavuga ko batazoronka ivyo bafungura kugira bahimbaze umunsi mukuru wa noheri baryohewe uyu munsi mukuru bavuga ko ugira ushike ataceze mu ndimiro ivyo kandi bifise ingaruka no ku bakozi ba leta baronka umushahara wo ku kwezi bamwe bavuga ko bishika bakabura ivyo basuma ku isoko yo mu gisagara ca Bubanza ibibonetse navyo kubera izimba ryavyo abandi ntibaronka amafaranga yo kubigura shimira imana Prudentienne umukozi wa leta atubwira ko atabona ingene azosuma ibifungurwa nk'inyama abantu basanzwe bihereza mu misi mikuru bivuye ko ibintu vyose muri rusange vyazimvye uwo mukozi wa leta agatinya ko umushahara woca uhera akabura ayabandanya mubeshaho buramatari w'intara ya bubanza tarsise niyo ngabo asigura ko iryo kena ry'ibifungurwa ryavuye ku ruzuba rwatsigiye kirekire hamwe n'ubukoko bwateye mu mirima ndayisaba diomede nawe umurimyi wo muri iyo ntara ya bubanza agasaba ko abajejwe indimo ko bobahindurira imbuto kugira mu mwaka uza bazoshike nk'aya mango bafise ivyimburwa musitaneri wa komine bubanza francois kazoviyo avuga ko umudandaza azofatwa yarengeje kuri ivyo biciro bizwi n'amategeko agenga urudandazwa muri iyo komine azohanwa tarsise niyo ngabo avuga ko umutekano uzoba ucungerewe kugira ntihagire ikibuza abanyagihugu guhimbaza umunsi mukuru wa noweli neza umunsi mukuru wa noweli ibubanza diane ndonse ijwi rya amerika Uh, tukivuga kandi ku kuntu abarundi uh, eka n'abandi bose biteguriye iminsi mikuru ya Noel na bonane impunzi z'abarundi zo mu rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirasabwa kwitegurira iminsi mikuru ya Noel n'ubunane zidasesagura amafaranga kuko inyuma y'iminsi mikuru ubuzima bukomeza ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Vedaste Ngabo mu gihe hasigaye iminsi barigwa ku mitwe y'intoki kugira ngo hizizwe iminsi mikuru ya noheli n'ubunane zimwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse mu nkambi yo mu rusenda zivuga yuko imyiteguro ya noheli ikataje aho abenshi basanga iyi minsi mikuru aba ari uburyo bwiza bwo gushima imana no gusangira n'inshuti n'abavandimwe eh umunsi mikuru ya noheli ko turayitegurira neza cyane kubera nk'ubu ndi ko ndibaza yuko ndohava ngura inkoko isaki nini cyane ni ukuvuga yo kuruta kumuni mufasoni wanze tukaba turi kumwe turi kwitegura umunsi mukuru wa noheli sibomana jani ni umugore uba muri iyi nkambi yo mu rusenda iwe asanga iyi minsi mikuru imusanze mu bukene ariko atangaza ko atazabura gukorera abana be umunsi mukuru wa noheli muri duke azaba yaronse nubwo hatazaba harimo akaboga jewe jewe narose uduhudu tw'abana ndoteka umuceri n'ibiharage hama umunsi mukuru tuwe tuwejeje Eh, ndobatekera ibirage kuko n'amahera yo kugura inyama afise yazurya ibiharage n'umuceri n'ibiki bindi mwaguze nta bindi tuzogura akaji gusa k'amajana abiri hama tunywe twi- umunsi mukuru tuwe turawejeje
kuba mu nkambi yo mu rusenda iyi minsi mikuru yegereje abacuruzi bafite utubare muri iyi nkambi bakaba batangiye gutumiza ibinyobwa byiganjemo inzoga zikorerwa mu gihugu cy'u Burundi abandi nabo bari gutumiza ihene n'inka bizabagwa kuri noheli no ku bunane nubwo nta shyirahamwe ryari ryatangaza ko rizatanga iminsi mikuru muri iyi nkambi umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu rusenda n'ibizi faustin asaba bari gutegura iminsi mikuru ku giti cyabo kudasesagura amafaranga kuko ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu rizongera kubapokeza nyuma y'ibyumweru bibiri redasenga buhujwe rya amerika mu rusenda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ah, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri kirukuri
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
alo sheri wacu sava madamu umeze gute gasha Eh?
abakundana nawe uti sa ndaguherekeze ku biro bya eta sivile nibiki sa in- ingorane In- ingorane yabaki gashe nibiki c'est pas vrai kamawe kigonga ok ok reka nze reka nze duhurireyo murika murikira ukuri none gamaritsa ko muri ko murategura ubugeni tiyeri waramubwiye ibyawe byose
sintahuye neza nyakuba ntabyo uzi ko kizira kugira mariage n'abagabo babiri mukama w'ikigo jewe maritsa erega turafise icyabona icyabona ego cyabona icyabona cemeza ko jewe maritsa nagize mariage n'uwundi mugabo yoza akabikwemeza wogira gute Emwe, naze.
muzane Kukwima muzane.
naze.
Ivyo ni ibiki?
Jewe Yoza, eh?
akabinyemeza, Eh?
ndavyemera.
sokatere Eh, injiza uwo muntu Eh, injiza uwo muntu ibi ni ibiki Eh, injira fata icyicaro ngaho Eh, iyo ntebe eh, Eh?
injira.
mana yanje Eh, eh, eh.
ehe wa muntu usheri ni condo Ehe, Condo.
wamenye murika murikira ukuri condo uyu mupfasoni hari aho umuzi wa mushefu nawe yemwe uwo ni umugore wanjye yindi jewe tumugore wawe ego nukuri kw'imana urumva rero eh, ubugeni buzoca busiba Sa-
Eh, nta kundi
byahavuye bigenda gute
bagaca baronkako mama ntiyoteye amaso ishanda musu ukicaye papa
abifitiye abakobwa ga data wanje ngo ntiyari kwisukira mwana none musu ukicaye hari ishoga mama ntawe emwe musinisha arise we wansukiye cya cyayi ego nagisutse papa mugabo isukari urimenya nohava ndagushiriramo nyinshi
eee yewe shaka kuva ubusukari twarasezeranye nzora ndakiyiko nyene yabasha atasukari ubusaza ntabwo wereka papa urishiramo isukari afete ejo naragiye kwipimisha diyabete bambwira ko ibipimo biriko biraduga yo ntumbaririhewe ego
ko ubwira urware diyabete eh none wari uzi ko yontinya mbwa birahumba ngira ntangure kuzitira ntaronegwa parisi basi papa Eh.
urapfa umugura ka gasukari k'abadiyabetike Yego, vraiment.
ntiwakinywa bigaragara oya kame mbese ndaba umudiyabetike biriko biraduga gusa sino pf, sindagwara
Mm, kandi ibyo ni bya biyoga wishinga wewe urabona mubura kwicungera ah? Mm.
eh twe na arise turacagukeneye nduga ego mpereza aho gakate yamba ari arise nayo weho ndaje gatashe vyokubwira sa papa arise akurumva iryo jambo uri kuravuga pe.
ikibura kigasubirizwa ni Eh.
umugabo
ego mama mbega ari bimwe bya wa musazi yaza kubeshyira mariza ngo yaragize maheyaje n'ubu nta kirava- nta kiravamo reka sha mama reka Mm.
kirya gipfungo ni condo
vrema burya muhunga yakora ikibi vrema kubahuka kubesha mu mu- i- kumuranga izuba ryaka vrema bureka guca imanza utazishaka none uzi gute ko atari vyo ariko vyoba vyo gute mariza ntitumuzi duto
Ariko vyoba ari vyo.
sinumva ingene yoba yaradutse akaza kubesha Umve.
atari vyo mese sa ni kinyoma On ne sait jamais, on ne sait jamais.
On ne sait jamais, papa, Ujya izo ya mukobwa, Clement.
ujya mukobwa tirashobora kuba yaramwihenzeko mariza Yego.
amwihenda ko gutega papa honyine mariza na tiyeri bari bamaranye diza bakundana ahubwo ngirirarenga condo ko atigeze avuga ubu niho yokwaduka aza kuvuga ko bagize mariage na mariza canke pfungwa ngira ati na condo hari ico bapfa mu miryango ifa ko tubiraba ntavyo bapfa ntaco bapfa mama womenya ahubwo ko tiyeri akiri hariya ku gatumba bina condo bari abagenzi pfapfe sa nukuri bari abagenzi nujya mu gesera emwe n'ubu tiyeri ntaratora kenge bari abagenzi vya hatari ibyo ari byo byose naho mu muvuma co ndafise ico abikuyeko ugira yapfuye kwaduka uko nyene
wumve hemwo nawe paris aho kuraba ico wofasha tiri ivyo nivyo uri kuravuga ariko vrema twemere mariyaje ipfe kubera ikinyoma ca karya gahimbiri aho jewe numva nufashe iki oya raba nja kwita mu bintu ubigenza.
ntazi utazi gute
Eh, uti wofasha ikiga papa alice harya c'est fini Sa?
No.
Eh, ndetse.
papa oya papa Eh, oya papa nukuri namufashe tiyeri fais quelque chose nukuri nta na kimwe nshobora gukora jewe papa ndagusavye Eh, eh, nimba condera amaze kwerekana acte de mariage iri valide eh, muri état civil ntibashobora kwemera ko mariza agira mariage na tire ariko ga papa alice aho nta nisoni ubu rero ugirure kurya mu himbiri ngo ni condo adutobere urubanza kubera ibintu vy'irementanya bitagira ifatiro
Nadia, kumbe barefugee ni wengi hapa? Mungu we, angalia ule utoto.
Eh, ni hatari Nora. Pega bitu. Kuiche wenyine bafunderi bagiye.
nawe urabonye ko mvise irongo data wanje urazanye aborimara
None nibiki kumenga wasiritse. Nta nukuramutse umushitsi.
kuramutse Sasa umuzi.
Nora, huyu jina lake ni we nadia ntumbwire izina ryanje eh none ndari mubariye hari ingorane. Ni umugenzi wanje yitwa Nora.
Nora.
Muho ngahe bugo nyene?
waje guperereza.
Guperereza? Aperereza ibiki?
Nadia, mbona anasirika ni nini?
Oh Nora, hakuna problem. Mugabo bitwi. Oya mugabo nawe, Eh.
nawe wowe ushavuye ntiwoca uvyerekana.
utiki reka sha abo twarabahinyuye ikimuzenda kizi none nkuba kugiza ikigabito twebwe tuje kwirabira funderi funderi eh, niko yaguhenze turabizi ko aje gusoma urusaku ngo arabe aho baduca mu kudutera ibyo bariko barate- bararementeranya n'abaziri ko birusangiye bibaza ko tutabizi ingene gasa mukama w'ikigongo Nadia, mbona ananiangalia vibaya? Mm, abo bagezi rero banyabugurazi kibi cabo hewe uje kurabaho muduca mu kudutera Sisikie, anasema nini Nadia?
uragasikiye gwakubonye wakuzimu we ariko gabitwi nta soni Eh, isoni ryiki?
urashobora gusimbira ku muntu ukamufata nabi nk'uko ataca kuvuza uzikiga nadia newe turabizi ko uziga gukorana nabo usanga ari watugurishije ku banyabugo Mhm. aha jene ugasatura bakaza kudutera jene agakuye hewe nguyu mukoreko Mhm.
nguyu mukoreko ko wumva umugabo rero nukamena umutwe bigatabo biciye Nadia, njoo tuende. Sinaona kama anataka kunipiga. Tuende.
ehe ingene kejugumiza waraje wibaza ko kwitaha mbese ndakareke n'umukorako ntumukorako ati ni umugore Nora, musatura Nora, njo hapa Eh.
shima abanyuma yawe ashima be ndakamena umukubita kweli ndakagomora jewe Akubita iki?
ndagati urabona ingene gasa toshano niba ndishimwe ngo ujya fundera radi naze funde wowe Funde, ingosha ingufu dukure kuno musatsi
abagesera babagesera uwo munyabugo wamuzanye ngaho abigenze Je nanje, je nanje Eh.
kwe.
utike gafunde wamuzanye ngaho abigenze gute aka kagesera k'akanyabugo kari kaje kutudoriya abo nibo bagesera bariko barakorana n'abaseruko ngo batumare wesha fukama ngaho nafukama rero Arafukama.
nafukama afukama kubera iki?
Fukama ngaho.
mbe fundera wewe ko atacu uvuga n'ibi none ushaka mvuga shano urabona ingene mvuga mugenzi wawe arashaka kurenganya umuntu Ah, ubona bakwiye.
ahora ngo ni uko ari umunyabugo ukaguma wiberengaho atacu uri kuravuga urabona none wowe wamuzanye ngaha Ntabibona.
none wowe wamuzanye ngaha kubera iki funde uva kubera iki funde Yeah.
uramba bati nora njo tugendeye
condo we condo ugurura shandazi kuri ngaho ugurura ugurura ndi tiyeri
nibiki wewe nkubu nari niryamiye niruhukiye none raba urankumye
none gacondo nyakirira ngaha ku muryango hoga twinjire ndakubwire genda sinkeneye kuvugana nawe kwanza ninde yakubwiye ko mba ngaha muri iyi hoteli noye n'ibiki kumenga ugomba kunkarira gacondo cinje kukuramutsa noye ni bibi reka shateri kwigirisha umunyabwenge ndazi ikikuzanye ntiwirigurata umwanya wawe rero ibyo navuze muri eta sivire ntibijya nyene nta na kimwe mpindura oke nta na kimwe reka twinjire basi ubinsigurire neza ntihagire n'abumva turiko turaharira imbere y'umuryango wawe sivyo none nakubwiye ko jewe nkeneye kwiruhukira ibindi ushaka ko ndagusigurira n'ibiki gatiye ariko gacondo biya bintu wabigiriye ikivure waje ntabarumubwira ariko wibuke ingene twe na wowe twarabagenzi mpfamfe kuri gushaka kuntobera mariage yanjye vrema eh none kuba twari abagenzi rero ugira byo ca bimbuza kuvuga ukuri kandi ndakuzi uti kuri gacondo ukuri tutabishanye umva ndakubwiza tutabishanye bijya bintu wavuze ni ukuri gacondo uvugisha ukuri marize mwarigeze mugira mariage ntagize mariage ryari ko wowe twakuranye irusanga ivyawe vyose ndabizi ahubwo ahubwo si ugukurana gusa ahubwo ngira niwe wamvyaye genda shambisa niruhukire none wibaza ko nari kuvuga ivyo ntazi
na n'ivyo bintu uzi wenyene atawundi muntu abizi wabikuye hehe ye urabaza mariza twagiranye mariage jewe ndazi ko abizi Eh.
ariko gacondo je ntabara umugire nta mpapuro zivyemeza wabonye none gati co ndago ntabara umugire vrema mbwira ikintu je nagucumuye kugira unkorere ibintu nk'ivyo vrema ikibi nk'ico kabisa he bebashe umuhungamitsi gute je nakubwiye ko wacumuye ko none ivyo bintu uri kubigira iki gacondo ntabara umugire vrema kubera ko ugomba kumpemukira vrema ye twe nawe twari abagenzi twasangira kabisa nagahiye ariko vrema niwashaka tuzosangira jewe nta ngorane mugabo niba uje kumpa igipfukamunwa aho cira birarura kwera sha condo ndakubwira ikintu kimwe urantangaje vrema si uko nakuziga n'ukuri nta kundi niwaheza gutangara ngira uzoheza untahura beco ndakubaza ndakubaza ikintu kimwe tukiri rusange ko nakundana na mariza ubona katacu wigeze uvuga uwo ariho uja kuvuga ibintu tuja ntibizi Eh, nari narindire nyene ngo ndabe iyo bishika Eh, ndabe iyo mushikamwe na mariza Ayayayayayaya.
ubu rero nahabonye Ego.
co ndakubwira ikintu kimwe ntakubesha biriko birangora gutahura ingene ushobora kungirira ibintu nk'ivyo vrema ukabwira rusange uzanye no kubesha gusa gacondo ako nta soni ahubwo ndaguhanura iyo mariage woyihoza yego ukareka kuyikwegera ingorane kubera ko ndayireka gacondo kubera ko ndayireka izo ngorane ni kwegera n'iziyi aba ntabarumbwiye jewe ndakubwiye uko gusa ku neza yawe ushaka wovyihoza
gaso sa hinane b'abahungu abagandagaje ndaki bamwe bari mu kibuga abandi bariyicari mbese byabagendeye gute erega jone ngira bari barindiriye ko dushika banse gutangura gukina jewe kapitene ntarashika sha kare ko bahora bashikira mu kibuga
hemye ko mutari ko mwakinaga nani
kaso erega base gukina muhungu
banse gukina kubera iki ngo hari ikibazo ngasha ngo babanza gutorera inyishu none Yego.
duhera ku bibazo reka twari Sinzi kubanza na- kugira antrenema ibibazo tukabivugana mu nyuma ntibahungura yewe gaso reka bwabo ntibyakomeye none nibiki kumego mwajinyitse hemwe nibiki kumwe ngo mwajinyitse barahiye washe ngo ntashobora kubandanya bakina batazi iyo mwene wabo ari Ashi, barahiye pe
nibyo birumvikana abantu natwebwe ibyacondo biraduhagaritse umutima ntibabandanya bakina ntitwotekana kwe, umugenzi wacu yarazimiye ibyo byobyo nibyo
oya shh, oya oya nukuri ntituramenya iyo ari mugabo dutegereza gukora ibishoboka byose mpaka tumenye ibyiwe
none gabasha ko mushavuye nkuko nkuko wamenye nicyo twabigize none ko mushavuye mwebwe nimujye mu kibuga tubandanye antrenema hanyuma
Eh, eh,
banza murindire
hewe ngo- ngo nta murengere yinjira Umve- umviriza abantu umviriza abasha- ndababwire nimwe twagwe n'ishavu basha murazi ko najiwe ndi umurengero nkamwe Eh, eh, oya basha oya basha Kana mwumvirize, mwum- oya basha ni- nitutangure bashe byo kwicamwo imigwi oya ndabasabye ahubwo baseruka niba tubwire iyo bamushize baramugize iki gishaje byagenze
oya oya mviriza oya mugabo namwe bagomba kubamara kamwe kamwe oya namwe reka guca muzura kaboze ibya gisheshe mwe mwe mwumva bihuriye n'ibi byaconda
erega mwe muri ko mutubwira ko mwe twe tuba tuzi yayi umvirize ndababwira ahubwo byiza tworabira hamwe ingana twotangura kurondera iyayi mbe nk'uwo mwosanga ari aho yigiriye adashaka ko tumenya nawe nitwebwe ibyacondi biraduhagaritse umutima
umviriza um- umviriza Eh, twari twabanje kurindira gatoyi ngo turabe ko condo yogaruka Eh, ubu rero tugomba tudoshe tugenda kubimenyesha mu gipolisi batangura amatohoza yabo nibyo hemwe reka tubimenyeshe mu gipolisi badufashe kumurondera twebwe naho twotera kwishavu ntacyo byodufasha murabizi ko cyongera umugenzi wacu twese hagize ikibi kimushikira twese muri ekipe abaseruko abarengero byo tubabaza mubizi none none gabasha none gabasha nimubizi ko ishavu rigira ngo jya uwawe waheza rikakuniga
none gashe ucuga umushavuye
tuse vrema je sinzi ico noba naracumuye ku mana écoute chérie c'est pas de ta faute ok kubera iki haguma hari ama obstacle iminsi yose mu rukundo rwacu kubera iki gashe umvize ndakubwire she urukundo rwanje nawe nta kintu na kimwe gishobora kuruhagarika rien chérie absolument rien naho ijuru ryogu naho ijuru ryokururuka canke isi igahagarara nzokoma ndagukunda bebe
donc hanyene sefine mariage Oya.
yacu ntizobashe
Chez Icho Miniachocho, je suis prêt à faire n'importe quoi pour sauver notre mariage. Ni viaba bisaba kwita muziko ngasha nzobikora.
ariko vrema ni kubera iki condo agomba kudukorera ikibi nk'iki vrema Sha ni hatari vram, ni hatari kabisa. Ah naheve ndaja kumuraba ngo ndamubaze neza ivyo ari vyo.
abantu barahinduka kweri yubahutse arakuraba no mu maso reka reka reka reka wowe iyo uhaba najya shavu ryawe ngira no gusara wari gusara
honyine hajya n'ujya munsi muri leta ya sivire ishafu ryaranitse sha narayibona vram nkumva numusimbira ko ngo pfume turwana basi jewe ndakubwira ikintu kimwe gambo Hmm?
nashaka ndamurabe mu maso abimbwire neza turi babiri amaso mu yandi
uraha je nabonye umenga nta n'isoni akigira none yakubwiye ngo iki yabandanyije aremekanya vya bindi nyine ariko gamani nizeye asubiye kukubwira ko twe nawe twagize mariage basha yabandanyije avyemeza kwa kundi nyine mugabo je ndamwumvirije gashe numvise umenga harimwo ibindi bintu vy'inyegijemwe adashaka kuvuga
nta bindi vyinyegejemwe n'ubube gitubwiwe gusa antuka jisi ndavyumva vrema condo uko ndamuzi niyongera ibintu nkabijya vrema ariko nawe hmm, navyo yokubwira kandi yamaze kubigira
je ndumva umenga arashobora kuba hari umu- umuntu yinyegeje inyuma ya bijya bintu Hmm? kuko bijya bintu condo ntavyo yogira she ntavyo yogira vrema hategerezwa kuba hari umuntu ariko arabimukoresha ego
mbega abaye ikigugu rero aho bamukoresha amakosa bakamukoresha ibyo adashaka ha? reka sha niwe yabigize sha condo nzi oya vrema oya reka ahubwo no kwirirwa uranduhisha ubinyibutsa ndabyiyumviriye nca mwumva no gusara nosara
hamba ikindi naco gashe co ndona uko ndamuzi vyogenda gute ngashikire mu hoteli nk'iraho nabonye ye wayambwira ubugesera Yashikiye muri eh.
hoteli?
Mm, iyumvire nabo
eda rero byose nico kimwe aba ari we yabigize canke ari uwundi ari inyuma yabyo byose nico kimwe bakoze kutwicira mariage she she umva ndakubwira ndaho maso ndakubaza ikintu kimwe she urankunda kwiri kumbajije gutyo sheri Hein? urabizi ko ndagukunda plus que tout je ne veux pas te perdre
bebe umvire ndakubwira she sache que je suis là nta na kimwe kizodutandukanya ok she je te promets que je serai toujours là nitutagize mariage bizoca bigenda gute écoute bebe umva ndakubwira aha turi mu ntambara kandi urukundo dufitaniye nirwo ruzodufasha kuyitsinda mayaje yacu dutegerezwa kuyigwanira kandi dutsinde she urumva turi ini nk- nk'umuntu umwe nta kizotunanira ndabyumva gashe
ndavyumva none gashe ubona twokora iki ko no muri leta civile bamaze kuvyemera umvize ndakubwire she umvirize itegure ejo tuzogira usange sa ego urabe utekere keke affaire ejo buca dufata bus tugenda hariya ku gatumbi rusange tubaze ko zijya impapuro condo yerekanye bazizi
ubu naho mwumvirize akabazo ku gice mwejeje gutega amatwi inyifato ya funderi aho yihoreye ntagire icyo avuga kandi abona mugenzi we bitwi ariko arafata nabi nora amuhora ko ari umunyabugo muyivuga ku iki ushaka kwishyura cyangwa ufite ikindi cyiyumviro inimero ya telefone ni yayindi mirongo inani na gatanu amajana umunani mirongo inani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu tubone rero n'akaryo gusubira gushimira abakunzi bamurikira ukuri mwese iyo muva mukagera tubipfuriza noweli nziza n'umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uzabera umwaka mwiza w'amahoro n'umwumvikano reka rero turangize tubibutsa ko iki cyari igice cy'amajana mirongo irindwi na gatanu c'igikino murikira ukuri murakoze duha n'isango ubutaha
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
mu kanya turasozera ibiganiro byo muri aka kanya twabateguriye ariko imbere yaho reka tubumvishe akaririmbo ka ka noheli gahimbaza umunsi mukuru wa noheli reka mu gatega amatwi
hang on the mistletoe. I'm going to get to know you better this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, firesides blazing bright, and we'll caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Yeah. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town they do. This Christmas, firesides blazing bright, and we're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Yes, it's gonna be a special.
ako kari akaririmbo this christmas kacaranzwe na silo green inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha ah, tuboneho rero akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na ah, n'umu ah, yadufashe kwegeranya ikiganiro